bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazo ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi ndi mu musaka ndi ku gahinga inzu yarayigurutse yego urabona atari mu gahinga badapfa kwitwa n'inzara twarakubise hasigaye hari igitigiti nta ntantu ntabwo ntabwo amazi pe eme urubura gogoye
abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri komuni ya makebuko y'intara ya gitega mu burundi bavuga yuko imvura yaguye yononye ibitari bike hari mu ijoro ryo kuri uno wa kabiri iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yongereje ibikorwa by'umurwi wa mbere munini w'abasirikare bayo ku isi kugira ngo ushobore gutegura amatora arindiranye ugishika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ayo matora akaba agamije gusubiriza joseph kabila iyo nteguro y'itegeko yatewe ko yateguwe n'ubufaransa yongera yemezwa na bose yongereje ikiringo ca monisco gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na cumi n'icenda yongera yongereza ibikorwa birimwo gukingira abanyagihugu gushika ku itariki y'amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri muri uno mwaka ambasaderi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri onu inyase gatamavita ntiyashigikiye iyo ngingo yasiguye ko izo nteka izo abasirikare ba onu muri kongo ata co bariko barahakora bakwiye gusubira iwabo yongeye avuga yuko monisco atana kimwe iyo kwitega kuri kongo ku vyerekeye ingene bagiye kuza barakorana vuba kuko bari bipfuje yuko bokinjura kongo ikibako mu vy'umutekano ubushinwa bwemeje ko no wa gatatu urugendo ipeka ngo perezida wa korea ya ruguru kim jong un yiyemereye ko yiteguriye inama na leta z'ubumwe za amerika mu mugambi wo gukura ibirwanisho vya nuclear mu karere ka mazinga ya korea itorokanizo ry'amakuru y'ubushinwa shin nouvelle ryashikirije ko kim jong un yaganiriye na perezida w'ubushinwa xi jinping muri urwo rugendo yagize ipeka kuva ku munsi w'imana gushika kuri uno wa gatatu urwo rugendo rwari rwatangajwe kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba mugoroba n'imenyeshamakuru vyo mu buyapani vyavuze ko hari umutegetsi mukuru wa korea ya ruguru yinjiye ipeka mu bushinwa ariko ntivyashoboye gutombora neza ko ari kim jong un ibimenyeshamakuru vyo ngaha muri leta z'ubumwe za amerika navyo nyene ejo vyari vyatangaje iyo nkuru leta ya perezida trump iri mugambi wo guhagarika porogaramu yashiriweho gukingira abanyagihugu ba liberiya baba muri leta z'ubumwe za amerika kugira ngo ntibasubizwe iwabo ku nguvu ejo hatangajwe yuko yaho iyo porogaramu izohagarika babaye baratanga ikiringo c'umwaka umwe kugira ngo bihweze uko ibintu bimeze muri libiya muri liberiya inyuma yaho perezida donald trump asinyiye kongereza ico kiringo ibiro vy'umukuru w'igihugu white house vyashikirije ko igihugu ca liberiya kitakiri mu ntambara kandi cateye intambwe mu kugarukana amahoro n'intwaro ishingiye kuri demokarasi radiyo ijwi rya amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabaha ikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu c'u rwanda aho mu kanya gaheze itabi ryakozwe n'uruganda rw'umuryango wa nyakwigendera sinapol rwigara ryatejwe icamunara n'ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro turi kumwe ku murongo wa telefone n'umugenzi wacu eric wagira ubusa ariko arakurikirana ino nkuru eric amahoro ngaho mu rwanda
amahoro diane itabi ryatejwe icamunara ryangana gute hama bariguze kurangahe
Ah, diane Rwi- ah, diane nk'uko umaze kubibwira abakurikiye radiyo Ah, ubu tuvugana ni igihe cy'imvura ndacyari mu gace ka gikondo aho itabi ry'uruganda rwa nyakwigendera sinapolo rwigara rimaze gutezwa mu cyamunara nk'uko wari ubajije rero ngo ni amakarito asaga ibihumbi birindwi ho gatoya ariko noneho bamaze kurigura riguzwe na na kampani y'ubucuruzi ubona ko ihuriyemo abantu nka bangahe nka batandatu nkurikije uko nabonaga E, bayiguze rero ngo ni magana atanu na cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda ni mu gihe igiciro fatizo bari bayishyizeho ari miliyoni magana ane mirongo itatu n'eshatu n'ibihumbi magana arindwi na makumyabiri na birindwi bisigaye Mhm. woshobora kutwibutsa igituma iryo tabi ritejwe icamunara ga eric nk'ubu bumvise ino nkuru bwa mbere
akubumvise iyi nkuru bwa mbere iri tabi ryo kwa rwigara riterwe mu cyamunara kubera imisoro leta y'u rwanda cyangwa se ikigo cy'igihugu eh, cy'imisoro n'amahoro ibishyuza bavuga ko banyereje ah, ubu ngubu harabarurwa miliyari esheshatu z'amafaranga y'u rwanda gusa ku muryango wa asina paul rwigara bo bakavuga ko ari imisoro Ba- bakavuga ngo ni imisoro ishingiye ku mpo- ku nyungu cyangwa se ku mpamvu za politiki Mm, none ayo mafaranga yatanzwe ko twumva adahuye n'ayo bari babishyuza bizoca bigenda gute
Ah, ni ikibazo nabagize Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo munyemari Asina Paul Rwigara ari nawe eh, use umubyara ni ukuvuga ngo rero nk'uko ubivuga urabona ko amafaranga miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri ukurikije na miliyari eshatu babasaba zafatwa nk'agatonyanga mu nyanja ariko noneho bi- ikigaragara cyo ni uko sohoka hagomba gufatwa indi mitungo yo kwa Rwigara nayo ikaba
hari umwuka nyabaki igihe iryo tabi ryari ko riratozwa riratezwa icamunara
Aha, Diane nakumenyesha ko umutekano wari wakajijwe ari ikigo cy'uruganda rwa Rwigara rwakoreragamo igipolisi cyari cyaha rwose hafi ya hose wajyamo imbere wabonaga ku mpamvu zose hagotswe n'igipolisi Ah, gusa nanone uh, ubi- we- urebye ku muryango wa Asina Paul Rwigara haje uwo uwo Anne Rwigara ari na basaza be uwitwa Ariyose Rwigara ndetse na Aristote Rwigara havugiwe amagambo amagambo bavuga ko akomeye cyane Ah, uhereye kuri Anne Rwigara bagendaga wumva bagenda bungikanya mbere na mbere ah, bakimara guteza mu cyamunara mbere y'uko utsindiye icyamunara asinya yatse uburenganzira metre vedaste eh, habimana wa- wari uhagarariye icyamunara ijambo aravuga ngo njye nsabye uburenganzira bwo kuba nahagarikisha icyamunara metre rero vedaste ntabwo yamwemerewe yakomeje ku aravuga ngo niba atishimiye icyamunara yagana inkiko gusa rero amagambo yahavugiwe nakubwira ko ah, nka Anne Rwigara yavugaga ngo iyi ni leta leta y'amabandi leta yatwikiye umubyeyi irakomeje kudusahura urakoze cyane miliyoni rwose muvuga ngo murabiteza cyamunara ntabwo muzazirya imana irabirebana muri make nibyo ngibyo bavugaga urakoze eric tukureke wandanye ukurikirane iyo nkuru hagufi hamuraheza uze kuyitugarukanira ikwiye mu makuru yacu yo hanyuma
ndagushimiye diane
mu burundi naho amahegitari y'imirima ataramenyekana uko angana ahanini yagizwe n'ibitoki imyumbati n'ibiharage inyubakwa za komini makebuko ishure ryisumbuye n'ishure ryigisha abana bakiri bataha i makebuko ni mu gitega vyaraye vyononekaye biturutse ku mvura nyinshi yahaguye inkuru tubaza mugenzi wacu igitega fidel antoine sabimana abanyagihugu baba muri komine makebuko bavuga ko iyo mvura yaguye ku muhinga muno wa kabiri yari ivanze n'umuyaga mwinshi ndetse ku mitumba imwe imwe harimo n'urubura iyo mvura yarononye na zimwe mu nyubako rusangi nk'uko vyemezwa na nibitegeka cyprien musanera wa komine makebuko ego ngaha muri komine makebuko ego mu gihe shimamutaga haraje imvura irakuba hanyuma ikiragwa yaguye nk'iminota cumi n'itanu buno nyene eh, yari ivanze n'umuyaga ikironona bitari bike eh, cane cane murabona inyubakwa inyubako ya komine komine makebuko uruhande rumwe rwaragurutse muri izi mpande zirakomeye hama hacaguruka n'ishuri rimwe ryo kuri lycée tekinike makebuko n'ishuri ry'abana bimenyereza ryo ku musozi witwa eh, umusozi wa mwarungundu hama mu mirima naho yarahitanye ibiti bica bigwa hama n'indimo nyene zikononekara ivyo nivyo twabonye vyononekaye muriko mukora iki kugira musanure cane cane nk'izo nyubakwa rusange yego izo nyubakwa rusange turiko turagerageza ingene twazisanura mugo hariho izigoye turagerageza ivyoshoboka kugira turabe ko twoba turafutse yego impome kugira ntizihave zisiduka abarimyi bari bajumarariwe bihweza uko imirima yabo yahutwaje n'umuyaga mu gatondo kuno wa gatatu yohani mbonabuca wo ku mutumba makebuko uretse ko inzu yiwe yagurutse afise umwiheburo kuna ibitoki vyahahenagurikiye ntawo bishobora na twebwe ngaha ngira ngo najewe ngaha ubona ntembera ngaha ni- ndi mu musaka ndi ku gahinga inzu yarayigurutse yego nabona atari mu gahinga badatutapfa kwicwa n'inzara komba n'igitoki aricyo cahora kidufasha Aho ibisahira n'intuze ye n'inzugwagwa byose byajanirana nibyo twakuramwo amafaranga cane cane aha naho rero ibigori navyo rero vyari bisanzwe vyarapfuye noye n'ibiharage vyanononekaye ka- n'urubura rwaragombye rwaragombye kugwa mugabo haguye rukeyi ku mutumba wa rwanda hoho umuyaga wari uvanze n'urubura ari nabwo rwatikije imirima yuriya bukuru ni umukenyezi mwirimizi aba kuri uwo mutumba u rwanda urubura rwaraguye ibiharage nyene asha n'umukubi ntiworonka eme ntiworonka kwera iyo mvura iyo mvura ayo masegenya ahantu ha- hatwagwa hoho nyene haratwawe urubura isombe nyene ntiworonka nyene aha nyene ejo nagiye kurondera n'umukubi nabutse imyimbati nyene ehe rwarakubise hasigaye ari igitigiti nta nu- nta nu- yapfa ntabwo amazi kwera Na- eme urubura gogoye n'umwaka si heza ejo nkubwiye ko nagiye kondera umukubi nawe uzi ubu turarira ku mutumba wa cene iyo mvura yatumye n'amabuye ari kuri uwo musozi amanukana imirima atera aja konona imirima yo mu myonga yemwe ni ukuri amabuye yarashungurutse ibi- imirima ibigoti nyene vyaramanutse nyene mu mwonga nyene kubera mu mwonga naho imivyuka yacitwagwa ku mazi avuye ku musozi yemwe hose ibintu n'ukuri no twaragize ingorane cyane umve wenda kubwira igiti kiguye n'uduharagi uduharagi twe tuko turaduga ku ku birembezo nyene barembeye vyaragurukana n'igiti oya ntacyo twanze n'ukuri ntacyo twanze kuko tu- dupfuye hose ivyo vyashungurutse biva ku musozi mu mwonga naho abantu bari babunditse haratwawe nyene amabundi yaratwawe ni- niyo sige nyene yava ku musozi ikaza izanye nyene ivyo birimwa vya ruguru ku musozi bigaca bitwara umwonga gushika amasaha ya saa sita y'uno wa gatatu imvura yari ikiri kiragwa ari nyinshi bikaboneka ko imirima yo mu myonga ishobora gutwarwa n'umwuzure komine makebuko igize gatatu mu ntara ya gitega ihuye n'ivyago vy'imvura inyuma ya komine bukirasazi na komine gishubi imakebuko mu ntara ya gitega hagati mu burundi fidel antoine nsabimana kubw'ijwi ry'amerika Fidel Dantoine Sabimana arakoze hama mutwihanganire kuri iryo jwi mumvise ritari rimeze neza abatumye urugomero rwa Kajeke rwari rugenewe kuvomera imirima mu kiyaya Cimbo rutuzura turi mu ntara ya Bwanza mu gihugu c'u Burundi bagiye gukurikiranwa n'ubutungane ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ku mugoroba wo kuri uno wa kabiri mu ngoro y'inama nkenguzamateka aho yararamutse yibushura ibibazo bitari bike bivugwa muri ico gisata ibindi kwino nkuru turabibaza umumenyeshamakuru ijwi rya amerika ibujumbura evariste nzikobanyanga
ikibazo c'urugomero rwo ku ruzi kajeke rwari rwatanguye kubakwa muri bibiri n'icenda kiragishinga abakenguzamateka bakengurutse kubona kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yarabitavye umukenguzamateka imakire ndabaneze yatowe mu ntara ya bubanza anarongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo vy'ubutunzi yabajije igituma urwo rugomero rutarashikirizwa abanyagihugu Les travaux de construction du barrage hydroagricole de Kajeke ont été entamés en umukenguzamateka imakire ndabaneza avuga ati ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byatanguye muri bibiri n'icenda rwategerezwa kuvomera amahegitari arenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri n'amajana umunani yo mu kiyaya c'imbo yo hagati mu makomine ya gihanga na bubanza ibikorwa byategerezwa kumara imyaka itatu none birababaje kubona muri bibiri na cumi n'umunani urwo rugomero rutaruzura kugira abo rwari rugenewe batangure kurukoresha umushikiranganji deogide rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi aratahura imyidogo y'abakenguzamateka yibukije abo bakenguzamateka imvune imvano yo kutuzura k'urwo rugomero Je nagize amahirwe narakoze mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ndi umuyobozi mwishikira icegera cy'umuyobozi mwishikira ibi byaraba ndibuka neza raporo ya mbere twagiye ku rubuga tuza twerekana yuko hariho ibikorwa biriko birabomoka urugomero rutaranahera ico gihe nibaza ko byambereye ikibazo kuko raporo twatanze abantu baranyegeza bica bituma abakuru bishikira ku rubuga bagasanga koko ibintu eh, byarayangaye sinarinze ko nzomushikiranganje abakonseye baza kubidefanda muri deuxième vice présidence batubwiye bati aba bantu ntimubakurikirane kuko barifitiye amahera bazoca bagenda hanze nico cabaye hariho abantu rero baciye babitaga ati baragenda hanze jewe abashitse nahamagaye baba konseye ndababwira nti uko nabonye mwahanuye abandi je ndabona ntitwoshoboka niba murakura meza naciye ndabarunga igitega kuba baragenda kuruhukirayo abaserukira abanyagihugu bagakurikiranira hafi ibikorwa vya leta babajije umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ikiriko kirakorwa Comptez-vous détruire complètement ce qui est actuellement en place et reconstruire mbega ivyubatswe muba muzobisambura kugira mutangure kubaka gushasha mbega nimwasubira gutangura kubaka ntimwibaza ko amakosa yabaye ubwa mbere n'ubu azosubira pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs inyishu kuri ico kibazo ni uko leta yamaze gutanga isoko ku bahinga mpuzamakungu bariko bakora ibindi vyigwa ivyo navyo vyotunganya ibindi bikorwa bishasha vyo kubaka urwo rugomero nk'uko wajejwe uburimyi n'ubworozi muri leta yabibwiye abakenguzamateka kuri uyu wa kabiri baravuze ko urugomero ruzosubirwamo hariho ubuhinga rero bwo kubisubiramo gusambura ariko mu gusambura eh, hari aho bazosanga kumbure ku nkengera bikomeye cyangwa ubwo buhinga jewe sinabumenya ariko ico bikora dutegerezwa gusubirwamo bariko baratubwira yuko miliyaridi zigera cumi n'icenda urwo rugomero rwotangura rugakora nababwiye yuko turiko turarondera uburyo kandi ayo mahera nibaza ico cigwa giheze ntazotunanira kumobiriza kuko ni ikibazo kandi n'igikorwa nkoramutima ico dusaba gusa nuko namwe mwota iruhande kugira ngo eh, muri bije iki kintu kibe prioritaire abakenguzamateka b'uburundi basanga abatumye urwo rugomero rwatwaye amamiliyaridi icenda y'amarundi ari abo guhagarikwa bagashirwa imbere y'ubutungane umushikiranganji deogide rurema yemereye abakenguzamateka n'ubarongoye ko hagiye gufatwa ingingo avuga ko baba abakozi bo mu bushikiranganji arongoye baba bagize uruhara muri ivyo bintu co kimwe n'abari batsindiye isoko bagiye gushengezwa vuba bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu ntara ya cankuzo abanyagihugu ntibarijukira kureka gukoresha umukenke umwe abaganga baragabisha yuko ivyo bishobora gutuma bandura indwara zitari nke biciye mu mate umenyesha amakuru ijwi rya amerika diane ndonse yarakubitiye ngaho mu cankuzo kuturabiko- kuturaba uko vyifashe
aha ni muri bumwe mu bunywero bw'inzoga zikanywa mu bitoke ahanini isongo n'urwagwa ku mutumba nyabisindu wo muri komine cankuzo abariko barazihereza bicaye tugwitugwi tugizwe n'abantu nka batanu eka hari n'abagize akabashika cumi akagwi kamwe kamwe kariko gasangira icupa rimwe ririmwo umukenke umwe umuntu umwe akuye ku munwa ahereza uwundi gutyo gutyo gushika bose bashikigwe eka n'uwubaciye iruhande baramuha ko agasoma akoresheje uwo mukenke bose bariko barasangira iryo cupa riheze bagura irindi bagasangira nk'uko bagize irya mbere ibyo bikaba bitava ku bukene bw'imikenke muri ako karere insiguro batanga yo gusangira umwe ni uko ariko byamye kuva kera na rindi kugeza ubu bawugereranya n'ibere risangirwa n'abana bavukana kandi kudasangira uko bumva ko yoba ari amacakubiri badatahura icyo yobafatiye ko twese turi bamwe ni ibere rimwe amaraso ni amwe turasabikanye kuva na kera ayo macakubiri twebwe ntayo twari tuzi kandi kuva turi ngaha twamye dusangira umukenke umwe gushyika n'uyu munsi nkaba nasabye amahoro kudasangira umukenke na mugenzi wawe bituma haca hazamwo ikintu cy'icyuka kibi burya turi ko turasangira twese abahutu n'abatutsi urukundo ruguma ari rwinshi tuguma dukundanye kwa kundi mugani ari umuhutu agasoma agahereza umututsi umututsi agahungura aca asangamo ya macakubiri yo kwinubana kutumvikana ko ubu twese turi umwe aho hambere hahise intara zarahabwa amazina bivanye n'imibereho y'abanyagihugu baho cyankuzo isanzwe yitwa buhumuza abakurambere basigura ko hiswe iryo zina kuko abantu baho batekanye cyane ni mu gihe iyo bihana urubibe nka ruyigi yitwa bwinigira kuko abantu baho bama bihanira mu kuniga aba banyagihugu bo mu ntara ya cyankuzo rero bavuga ko batadohoka ku gusangira umukenke ku bw'iryo zina bahawe mu ntara ya cyankuzo iwacu twebwe ino baravuze yuko turi abantu bashyize hamwe bihumutsa none gusa n'ubu uko turi turi uko nyene tuguma turi abantu b'abashinga ntahe abantu bashyize hamwe nta kuntu ari iterambere ritabashikiriye iterambere si ukuvuga ngo ngo kunenana oya iterambere ni ryacu iterambere ni ryo kubona yuko umuntu ari umuntu undi ari uwundi urabona indwara y'abahutu n'abatutsi nayo yaraje wumva gute tubamye turi bihumuze n'ibuhumuza nyine tugume ibihumuza mubyeyi ariko nubwo biri uko abaganga babona ko bashobora kuba bacandukizanya indwara zimwe zimwe zica mu mate aha twavuga nk'igituntu hamwe n'igitigu kuri ibyo aba banyagihugu bobo ntacyo binona mwumva turagotomera urwaye nawe arajya kwa muganga arakira none urwaye uca umunena ngo ni uko arwaye muramusangira indwara nayo ishaka gufata uwo ushaka gufata nta bindi bihinduka nk'amasaka y'amashyirahamwe nta kindi gihinduka icyo bikeka ahanini ni uburozi bavuga ko bushobora gutangwa biciye ku mate ari nacyo gituma ikoreshwa ry'umukenke umwe ribatuma babwikingira nk'uko babitwiganira iwacu gusa ikintu bicura ni uburozi bwonyine gusa nayo nibyo gusangira ngaha ku mikenke ntiturajijuka neza turabimenya yuko usanga n'umuntu ashobora gukoresha kwanduza indwara umukenke n'ubundi rero bawutinyira kwiki je nawe ko dusangira kuhava uwo ntwara ugasiza kunyica barabikoresha cyane abantu benshi barakunda gupfa bazira ibintu by'imikenke noneho uzira gute umusangiye uwo mukenke akawugutwara uca muhwera yabahabaye iki bakubwira yuko baba bakwabuye aryamata bate baba bakwabuye uku gusangira umukenke umwe bisa n'ibikiri mu migenzo y'abanyagihugu bo mu ntara ya cankuzo uretse aba banyagihugu bamana hafi n'imvukira zitakiba muri iyi ntara zivuga ko ari akaranga kabo batoheba umuhanuzi wa musitaneri wa komine cankuzo ajejwe ibibazo by'imibano n'intwaro niyo nzima pasteur avuga ko bama mu mahimiriza kandi ko bahaye batera intambwe yo gukoresha ibikombe mu kunywa inzoga zimwe zimwe navyo nyene tuguma duhimiriza yuko vyohinduka ariko kubera ari ibintu bimaze igihe kinini umengo wabaye nk'umugenzo biragoye guhinduka ariko mu minsi iheze twarabonye yuko hari abantu batanguye gukoresha udukombe mu kunywa cyane cyane ijya nzoga bita kwete n'abandi banywa inzoga y'amasaka baratanguye gukoresha udukombe ariko ni bimwe byo kubandanya duhimiriza abakurikiranira hafi kahise bavuga ko abanyagihugu bo mu ntara nka zose bamye basangira umukenke umwe ariko kuva mu myaka ya mirongo umunani niho hatanguye isekeza ryo kwigisha abantu kwirinda kwandukizanya indwara harimwo ukudahanahana umukenke intara zimwe zimwe rero zikaba zimaze gutera imbere mu gukuraho uwo mugenzo mu ntara ya cankuzo diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse harakoze nkuriwe mushobora gusura kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara aho nyine murahasanga ibindi biganiro bitandukanye harimo muri isanga ndetse n'amakuru atandukanye tuba twabashikirije mu gitondo no ku mugoroba mu kanya isase mugenzi wanjye joni mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu
indwara ya diyabete abantu bakunze kumenya cyane mu kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari ariko mu magambo make kuko iyo ari isukari yabaye nyinshi mu gipimo cy'umuntu mu bipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara Ah, ibyo bintu rero biba umuntu bavuga ko arwara indwara ya diyabete iyo impindura ah, impindura ni imyinya imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline Ah, uwo musemburo rero niba ushinzwe ku- kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri Ah, cyangwa se uwo musemburo yaba awufite ah, ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mu mubiri w'umuntu M- noneho bigatuma igipimo cy'isukari cyiyongera mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata amahanga hano iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo usohora iyo nyama rero ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore bityo rero ibyo bipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu Ah, nibwo umuntu avuga ko arwaye indwara ya- ya diyabete ndetse n'agiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso kuko by'umuntu urwaye iyo ndwara ya diyabete Mm, ibyo bimenyetso ni ibihe byakwereka umuntu ko arwaye diyabete
I- i- igipimo nyacyo cyakora ko umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ah, ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba wajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se n'ubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze ariko akaba afite inyota cyane inzara idasanzwe ndetse n'umuntu akaba ashobora no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero hari n'igihe umuntu agira ibikezikezi mu maso ntabone neza yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe ntikibe cyakira yewe hari n'ubwo umuntu ashobora kuba nk'uko twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugatana ibiro cyane n'ibiro bigatakara kandi urimo no kurya ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye iyo ndwara ya diyabete Mhm. none ibi bimenyetso bigaragara ku muntu indwa- wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha
yewe izi ndwara rero indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura indwara bita indwara karanduye ah, zihuriye ku kintu kimwe kandi ari cyo kibi iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira iyi nyama y'impindura buri wese arayifite watubwiye ko Buri ishobora wese kugira arayifite rwose.
eh, watubwiye ko ishobora kugira umusemburo mukeya cyangwa se ikagira mwinshi abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri facebook bari barimo basa nk'abavuga bari ngo iyi ndwara ya diyabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari Eh, abantu benshi niko babitekereza Ah, ndetse wenda bagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu mu biturage ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mujyi cyane akaba aribo wasanga wenda aribo twita abakire nk'uko urimo kubivuga hariho abantu b'abakire benshi batuye ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire ni indwara ifata abantu bose waba ukize waba ukennye waba umwana waba umuntu mukuru waba umugabo cyangwa umugore ni indwara rwose iboneka mu byiciro byose Na- nakubwiza ukuri nk'abantu du- du- du- dukora nko eh, nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane izo nzego zose tuzisangamo abarwayi tubasanga mu bitaro by'i kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i kigali kimwe n'uko tubasanga ah, mu bigo nderabuzima byo mu giturage Ni- ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese aho ari hose Eh, aho twitaye ngo ni- ni indwara y'abanyamujyi byari ibintu abantu batekerezaga cyane ariko ah, ntabwo ariko bimeze ubundi mm, nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe n'iyo ndwara ya diyabete
yego koko ko twe ku- dukunda kubivuga ko kwi- kwirinda biruta kwivuza ah, kandi nabyo byiza iyi ndwara ya diyabete ah, kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu biyitera ah, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diyabete kuko hariho amoko ah, byoroshye kuba wayirinda ariko hari n'ayandi rwose nta ruhare ubigiramo ukaba ushobora kuyirwara ayo moko rero diyabete hamwe amoko atatu y'ingenzi hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere ah, iterwa n'uko ihindura idakora uwo musemburo wa insuline nk'uko twahoze tubivuga akaba ari muganga simon pierre umuyobozi ashinzwe kurwanya indwara ya diyabete mu kigo cy'ikigo gishinzwe indwara mu rwanda ni ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti mwese mwari kumwe natwe